iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi ndabashoje kandi mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika muri kumwe na thomas kamirindi kimwe na bagenzi banjye bose dusanzwe dukorera hamwe hano i washington dc aya makuru nayateguriye kandi ndayabagezaho ndi iwanjye mu rugo mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikire kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora voice of muhabura mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe amakuru ishyaka mat burundi buhire rirasaba abakandida bazahatana mu matora y'umukuru w'igihugu mu burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya icyorezo cya virusi ya korona dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingire abarundi kugira hafatwe bake ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ajya amanama yahuza abantu benshi amanama y'imigambwe reka ingingo zose zotuma abarundi hafatwa bake libera ntibashira kandi ni umuvugizi wa map burundi buhire naho abanyarwanda baba mu bwongereza baratabariza abaturage badafite ibyo kurya mu rwanda kubera virusi ya korona mu gihe bamwe mu baturage b'intara ya kivu y'epfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo bahangayikishijwe n'amazi ya tanganyika yafunze umuhanda uhuza uvira na fizi ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari tubanza ariko tubagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na aloyizi bigirimana urakoze Thomas tuyahere mu karere leta y'u rwanda yatangaje kuri wa gatatu abandi bantu ndwi bashasha basanze baranduye umugera wa korona ibi bikaba bishikanye ku gitigiri c'abantu mirongo umunani na babiri bamaze kuwandura muri ico gihugu nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda umuntu umwe muri abo bantu yaje ava i dubayi uwundi umwe yaturutse mu bwongereza babiri baheruka kugira ingendo mu bihugu byo mu karere abandi batatu batahuye ko bahuye n'abandi barwaye umugera wa korona mu rwanda abo bose baciye bashirwa mu kibanza cya bonyene mu gihe bakirondera abo bose bahuye nabo kugira ngo nabo basuzumwe ndetse bitabweho n'inzego z'amagara y'abantu zabigenewe nk'uko byashyikirijwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu rwanda wigeze kuba ari umushikiranganji wa mbere muri somaliya nuru hassan hussein yarishwe n'umugera wa korona ku bitaro by'i londres mu bwongereza nk'uko umuryango wiwe wabishikirije ijwi rya amerika umwe mu muryango wiwe yavuze ko nuru hassan yapfuye ku wa gatatu afise imyaka mirongo umunani n'ibiri y'amavuko yabaye umushikiranganji wa mbere wa somaliya hagati y'imyaka y'ibihumbi bibiri n'indwi na bibiri n'icenda Mogadisho ku murwa mukuru wa Somalia Perezida Muhammad Abdullahi Farmajo yatangaje iminsi itatu yo kumugandarira mu gihugu cyose aho amabendera azoduzwa gushika hagati abahinga mu bijyanye n'umutekano muri afurika bavuga ko utwigoro two kurwanya umugera wa korona tubangamiwe n'intambara ziri kuri uwo mugabane utwamo duhamagarira abashyamiranye guhagarika intambara kugira abavuzi bashobore gushika mu bice bibangamiwe n'uwo mugera twariyongereye umugabane wa afurika urimo ibice bishika cumi na bitanu birimwo intambara kandi hafi umugabane wose warinjiriwe n'ikiza ca korona mu ndwi iheze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu onu antonio guterres yateye akamo amakungu asaba ihagarikwa ry'intambara ku isi nzima kugira bifashe guhagarika ikwirakwira ry'uwo mugera yawise umwansi rusange w'isi guterres yasabye ko ahari intambara hacirwa imihora ku bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu kugira bashobore gushikira abo bakeneye gufasha hano muri leta z'ubumwe za amerika buramatari wa leta ya new york yashikirije kuri wa gatatu ko iyo leta arongoye ishobora kuzoronka abarenga ibihumbi cumi na bitandatu bazohitanwa n'ikiza ca korona yisunze icegeranyo casohowe n'abahinga cafashijwemwo n'intererano y'ikigo c'umugwizatunga bill gates buramatari andrew kwiyomo yavuze ko abanyamerika ibihumbi mirongo icyenda na bitatu bashobora guhitanwa n'uwo mugera kuwomo ashikiriza ko ibitigiri by'abafa bizoguma biri hejuru gushika mu kwezi kw'indwi perezidansi ya leta z'ubumwe za amerika yo yavuze ko abazopfa muri amerika bashobora kuzorenga kure abo ku munsi wa kabiri perezida donald trump yavuze ko abanyamerika bari hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi amajana abiri na mirongo ine bashobora kuzohasiga ubuzima buramatare kuwomo asaba amaleta yose ya amerika gukorera hamwe no gushira inguvu hamwe mu kurwanya ico kiza ishyirahamwe mpuzamakungonero ririko rirashinga ikigega c'amafaranga azofasha ibihugu bikennye mu kurwanya umugera wa korona no kongera kwisununura mu by'ubutunzi inyuma y'iki kiza umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterres yashikirije ku munsi wa kabiri ko korona ari kiza gikomeye gisinzikaje isi kuva iryo shirahamwe rishingwa haraheze imyaka mirongo irindwi n'itanu atera akamo asaba amakungu gufasha niburiburi gushika ku bice cumi ku ijana by'amafaranga ibihugu bifise ku isi ku isi nzima hamaze kugaragara abantu barenga ibihumbi amajana munani na mirongo ibiri banduye umugera wa korona nayo abo wahitanye bamaze gushika hafi ibihumbi mirongo ine uwo mugera uramaze kugaragara mu bihugu ijana na mirongo irindwi n'icenda by'isi byinshi muri vyo birakenye kandi ibisata by'amagara y'abantu nta bushobozi bwo kurwanya uwo mugera bifise
aloyizi urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi iyi ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ndetse no kuri youtube voa radiyo yacu voa radiyo yacu mu ijambo rimwe amakuru y'ibiyaga bigari ishyaka map burundi buhire rirasaba abakandida bazahiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu mu burundi gufasha mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya virusi ya korona mugenzi wacu fidel niyongabo yaganiriye n'umuvugizi wa map burundi buhire libera ntibashira kandi ari i buruseli mu bubirigi turateye akamo abarundi bose harimo na leta ku itariki cumi n'icyenda z'ukwezi kwa gatatu dutera akama abarundi bose na leta kugira bafate imigambi n'imigabo bakingire abarundi uwo mugera utarashika ikindi ni uko mu minsi heze twari dufise inkuru y'uko umugera washyitse ariko leta y'uburundi ikaguma ibihakana n'ikimenyamenya ni uko bajya babiri barwaye uwo mugera baje bavuye mu bihugu byo hanze ni ukuvuga yuko leta y'uburundi itafashe ingingo zo kubashyira ahantu ngo babapime babakurikirane mu ncamake rero twandikiye abakandida kuko twavuga yuko ari bo uno munsi twokwita ko baserukira abandi boshikana ijwi kure mu cyongereza muvuga keyi kugira bafashe gushikana kure ubwo butumwa twabarundi hanyuma ku bijyanye n'icyo kiza nk'uko mubivuze abantu babiri baza bemejwe ko bafise uwo mugera wa korona mu burundi n'igihe musaba muri rusange abategetsi ba leta ya burundi muri ibyo bunebagura n'igihe mubona bokosora n'inyifato muvuga kwifuza ko bogira ku byerekeye icyo kiza
mu ncamake dusaba yuko bafata ingingo zose zishoboka kugira bakingire abarundi kugira hafatwe bake uburundi bavuga ko ari ile bufatira ku bimaze kuba mu bindi bihugu na cyane cyane turavye aho uwo mugera basa n'uko bawutsinze ikihutirwa rero cyane ni uguhagarika ajya amanama yahuza abantu benshi aba amanama y'imigambwe cyane cyane kubera murazi ko twimirije amatora mu kwezi kwa gatanu biba iby'imisa biba abanyeshuri bari ku mashuri reka ingingo zose zotuma abarundi hafatwa bake kuko murazi ko uwo mugira wandukira cyane turabitomora neza muri urwo rwandiko twanditse muri make uburyo ibihugu byo muri afurika bifise ni buke no muri ibihugu biteye imbere turabona ingene hari ibibazo cyane byo kuronka ibikoresho nk'ibyo kwikingira ku vyerekeye nk'uburundi mubona ari kiye cokorwa
nicyo gituma twateye akamo itariki cumi n'icenda z'ukwezi kwa gatatu kugira uburundi bwitegure kugira abarundi bitegure Eh, turazi ko hari ubukene bwinshi arico gituma uburundi butegerezwa gutabaza amakungu Eh, ibigi- ibihugu bigafasha mu kurungikana cane cane eh, ibikoresho n'imiti ikenewe eh, kugira bashobore gupima abantu benshi eh, na cane cane eh, bimwe bita respirateur bifasha aba- abagwayi guhumeka hanyuma rero no gukingira birya bif- bava- bifuka ku munwa bagatera akama amakungu agafasha Eh, na cane cane rero eh, abarundi bakarengera ibibatandukanya vyose eh, bakumva yuko batewe ari urugamba batazogwanira hamwe mbe binashobotse ibikoresho bimwe bimwe mu vyo gufuka ku munwa bakabikorera mu burundi yego mu kurangiza muri make eh, tugarutse kuri ivyo vy'amatora amatora yimirije kuba mu kwezi kwa gatanu mu gihe uwo mugera uriko urabica bigacika ku isi washitse no mu burundi ku bwanyu ku vyerekeye umuhari wanyu map burundi buhire mubona ayo matora yo kwigizwayo mubibona gute muri make Eh, ikihutirwa cane eh, ni uko abarundi baje hamwe bakagwanya ico kiza vya politike eh, bakavyigiza inyuma eh, bakabihagarika kuko eh, mm, eh, ntibishoboka ko amatora eh, ma- igihugu kiri nko mu ngwano ni ni ingwano z- abarundi bose bateza kurwana hanyuma rero ivyo rero eh, abanyapolitiki bo kwicara hamwe bakiga neza ingene eh, ingingo zofatwa ku bijanye n'amatora eh, bakavyumvikana ko murazi neza ko mu kirundi eh, ibintu nk'ivyo bishitse abarundi barayaga hanyuma bagatora umutu urashe eh, ariko novuga yuko ikihutirwa ni uko abarundi barengera amacakubiri yose ariho bakagwanya ico kiza bagatorera umuti n'ibibazo vyose bihanze uburundi eh, biciye mu biganiro murakoze cyane eh, turabashimiye yari libera ntibashira kandi umuvugizi w'umuhari w'ibikorwa nkundagihugu map burundi buhire mwikete bandikiye abakandida bazo kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije kuba mu burundi ku bijanye n'ikiza c'umugera wa korona cyamaze gushika mu burundi turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze mwakoze namwe kudutumira
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro murisanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
ishyirahamwe umucyo foundation rifite icyicaro mu bwongereza rirasaba abanyarwanda inkunga yo kugoboka abari mu rwanda bafite ikibazo cy'amaramuko kubera virusi ya korona umwe mu bashinze iri shyirahamwe gisele pelosi yabwiye ijwi ry'amerika ko bakimara gutanga iyi mpuruza mu ijoro rimwe gusa babonye amafaranga y'u rwanda agera ku bihumbi magana atanu gisele pelosi yavuganye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana gisele pelosi murakaza neza ku ijwi ry'amerika mwakoze mwiriwe mwiriweho neza muraho none iriya mpuruza yanyu yo gufasha yakirwa ite yakiriwe neza n'aba diaspora ba- bo mu bwongereza ba london twese twabyumvishije nk'uko abandi bantu bose bari kubyumva duhitamo nyine eh, kwishyira hamwe mu rwanda aho abo mufasha bamaze kumva yuko mwatangiye kubafasha nabo babyakiriye nk'uko nguko babyakiriye neza cyane bumvaga bari- batangiye kwiheba ariko eh, ubu ngubu twababwiye yuko ubufasha buri mu nzira urumva ko bafite bafite morale zimwe mu ngamba zafashwe kugira ngo kino kiza cya korona gishobore gukumirwa vuba za leta hirya no hino dushyizemo na leta y'u rwanda zafashe ingamba zo kugira ngo zibuze abaturage kujya hanze guhurira hamwe wowe urabivugaho iki ndabyumva ko ari ibintu bikomeye bari muri aya ni amateka akomeye abantu bose birakomeye kuguma mu nzu ntacyo ufite waragikuraga hanze umuntu akubwira ko utagomba gusohoka ariko ni muri izo mpamvu zo gutuma nyine ngo icyorezo gihagarike niyo mpamvu abantu bose bagomba kuguma mu nzu n'aho turi hano tugomba kuguma mu nzu ariko guverinoma iri gukora ibishobotse byose ngo abo bantu batishoboye ibiryo bibagereho bagume mu rugo bashobore kurya nkatwe rero natwe dushaka gufasha abantu ba diaspora bo mu mucyo foundation abamambure bose turabyumva ko ari ikibazo ariko niko bigomba kumera abantu bagomba kuguma mu nzu none se iriya mfashanyo murimo mukusanya abo muyiteganyirije izabageraho gute ubu ngubu abantu bose badufasha abari kwitanga abanyamuryango abamambure bashoboye kwitanga barabitugezaho kuri transfer bancaire hanyuma natwe tukazabagezaho abo ngabo mu rwanda nabo kuri transfer dukoresha icyo icyitwa world remit ariyo money transfer ijya direct kuri mobile y'umuntu kandi tukaba dufite umumambo wacu mu rwanda ubidufashamo yitwa alphonsine mukayiranga niwe uduhagariye mbese tuzohereza ayo mafaranga akayadisitiribuwa uwo mugiraneza ubafasha mu rwanda gutanga iyo mfashanyo mu rwego rwo kwirinda ikiza cya korona agenda akomanga kuri buri rugo ahereza buri wese abigenza gute kugira ngo nawe ashobore kwirinda ibyo ni ikibazo cyiza cyane ntabwo ashobora gusohoka na nibagiwe no kuvuga ko akorana n'umurenge umurenge wa kicukiro na remera ari iri muri gasabo niyo ishobora kwidansifiya abo bantu abo ari bo ikamenya ngo mbese abakeneye ubwo bushobozi ni bande urumva abicisha muri abo ngabo ku murenge noneho we akadisitiriba kuri mobayiro mani bamaze kumubwira ati abangaba nibo bakeneye mbese ubu bufasha icyo gihe rero adisitiriba kuri mobayiro mani biremerewe kugeza magingo aya yuko umuntu asohoka akajya guhaha urumva iyo umuntu rero amaze kuyabona kuri mobayiro mani ashobora kujya kuri butike agahaha agahahira umuryango mwatubwira muri makeya niba hari akantu kabagezeho kugira ngo gahishurire abumva ijwi rya amerika katugezeho cyane kandi ndabashimira cyane cyane n'umutima wanjye wose abashoboye kudufasha n'abarimo kudufasha ni ibintu bitabiriye mu ijoro rimwe nk'umukofawunda wacu wundi pascaline nzigamasabo niwe rwose nawe wabashyize hamwe yaraye ijoro navuga ko yaraye ijoro akora ari kuri watsapu yorganiza ibyo byose nawe ndamushimira cyane ndabashimira ndabashimira twamaze kuyabona ariko turashaka n'ayandi ntabwo biri burangirire aha ndumva ko dushobora no gusaba abandi bose abatwumva ubungubu kuri voice of america yaba abatwumva abareba ubishoboye adufashe informasiyo ndaza kuzitanga hari na informasiyo dayari ziri kuri webusayiti uko wadufasha ariko ndaza no gutanga n'izindi ukuntu agera kuri swat alphonsine mukayiranga i kigali direct cyangwa nanjye ukangeraho gisele perosi ndabashimiye cyane ku bw'ako kanya mwahaye ijwi rya amerika namwe murakoze cyane
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu burundi urugaga rw'amashyaka ya politiki umunani rwitwa kopa ibihumbi bibiri na makumyabiri rurahamagarira abanywanyi barwo kuzaha amajwi yabo kandida wa cndd fdd mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa gatanu ni inkuru y'ijwi ry'amerika yafatanije n'abanywanyi bayo mu burundi desiratunga imana uri i kigali mu rwanda arayidusomera inyuma y'aho umugwiseni utangarije ko abakandida indwi aribo bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu mu matora y'igenekezo rya mirongo ibiri mu kwezi kwa gatanu uno mwaka imigambwe n'inani biriko biratangaza abazoshigikira urunani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ruhurikiyemo imigambwe umunani rwashikirije kuri uno wa gatatu uwo ruhamagarira abanywanyi bago kuzoha amajwi imigambwe ihurikiye mu runani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariyo radebu piebu kadefdede pempe florina pl prp inkinzo yiteguriye yose hamwe gutora general major evariste ndayishimiye yashyizwe imbere kuzoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri jean dodier mutabazi arongoye unani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ntiyashimye kwishyura ibibazo by'abamenyeshamakuru ariko mu itangazo umunyapolitike yashyize ahabona yasiguye icyatumye muri urwo runani bafata ingingo yo gushyigikira umukandida wa sendede fdd tumaze kwihweza umwidondoro n'ico umwe wese yamaze muri abo indwi mu bikorwa vya politike baranguye no mu kazi twisunze ibyifuzo by'abenegihugu mu gisata cy'imibano mu butunzi na politike ku burundi twisunze kandi ko inzego zo mu makomine mu ntara no ku rwego rw'igihugu umugambi umwe umwe wese uhurikiye mu runani kopa abo bazokwitoza twisunze ubushobozi intumbero n'ico umwe wese yamariye abarundi muri abo bahiganwa hanyuma y'ivyo vyose tumaze kwihweza iby'umwe muri abo ndwi bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu tukongera kandi tukisunga kandi ibwirizwa shingiro rya repubulika y'u Burundi ryerekana igihagararo c'umukuru w'igihugu mu ngingo yaryo ya mirongo icyenda na gatandatu ko umukuru w'igihugu ari we nkinzo y'intahe yo kwikukira no gukingira imbibe z'igihugu byumvikana ko afise uruhara ntangere ku nyungu n'iz'umutekano w'igihugu urunani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ariko rumenyesha ko imigambwe iruhurikiyemwo izoja mu yandi matora yigenga jean dodier mutabazi arurongoye afise akamatera abanywanyi b'iyo migambwe ku bijanye n'ingingo urwo runani rwafashe ku vyerekeye amatora y'abashingamateka n'abajenama b'amakomine imigambwe ihurikiye mu runani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri izokwiyamamariza abashizwe imbere n'iyo migambwe imigambwe ihurikiye mu runani kopa ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ihamagariye abanywanyi bayo bose abakunzi n'abazoyitora bose kuzokubahiriza ibi dushyizweko umukono kuri uyu wa mbere ndamukiza ibihumbi bibiri na mirongo ibiri urunani kopa sigo rwonyene rumaze gutangaza ko zoshigikira umukandida wa sndfdd mu matora y'umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye arashyigikiwe kandi n'imigambwe FNL na Sangwe Pader. Indongozi z'iyo migambwe ziherutse nazo nyene guhamagarira abanywanyi bayo kuzohunda amajwi uwo umugambwe uri ku butegetsi washize imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi.
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abaturage ba teritwari ya uvira mu ntara ya kivu y'epfo bahangayikishijwe n'amazi ya tanganyika yafunze umuhanda uhuza uvira na fizi umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasto ngabo uri uvira muri kongo yagiye kureba uko bakoresha amato kugira ngo bambuke uyu muhanda abagenzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha ibarabara rya gatanu iryo bakunze kwita rute nationale nimero 5 riva uvira rigana ifizi no mu ntara ya manyema bahamye yuko amazi y'ikiyaga cya tanganyika bafungiye umuhanda aho biba ngombwa yuko bamwe mu bagenzi banyura mu mato abandi nabo bakambura ibirato bagakunja amapantaro kugira ngo bambuke ayo mazi yafunze ibarabara rya ruwanga kashogo matiyasi iwe n'abandi bagenzi twabasanze muri ruwanga bagiye mu mujyi wa baraka batwiganira ingorane bari guhura nazo kubera iri barabara tushaka guverinoma vrema nabo baze barebe ibintu byabaye hano ibarabara ryose rirapfuye kuva uvira ugiye baraka ni amasaha menga amasaha icumi n'arindwi uvuye uvira saa moya urashyika baraka iyindi saa moya kubera nda barabara ibarabara ryose yuzuye amazi imazi ya tanganyika yavuye mu tanganyika noneho yafashe imisozi y'ibarabara yafunze ibarabara ryose murebe mwese amato noneho niyo asigaye ashoje abantu mu ibarabara murabibona muri monde nzima muri afurike murabibona uko ubwato busoza abantu mu ibarabara noneho ni ikibazo turonse abantu barishyura amatakisi kuri fonere abamotari barariha amatakisi buri munsi buri munsi n'amatakisi none ayo mafaranga azagenda hehe abantu bafuye n'inzara kuri baraka teritwari ya fizi fishinga nyinshi cyane yoshobora gutabara uvira hejuru y'iyi ngorane twaronse none imidogari iraca hehe n'imodokari y'amaonji ifishe abantu icumi ni ngombwa bururuke mu y'amazi batambukane amaguru cyangwa binjire mu bwato ubwato bubajabure babure kwinjira kandi imodokari none ibyo bintu turashika hehe ku bwayo eustashi ahamya yuko uku gutembera kw'amazi y'ikiyaga cya tanganyika muri iri barabara bigira ingaruka kuri za moto zabo iri barabara rihuza uvira na baraka riratugora rira dutesheje cyane abamotari mu genda tumugera dusuguma amamoto abantu bakururuka bakajya mu mitumbu imoto zacu uri mu kugenda zikajya zinywa amazi nturi burengane uca uvaho ku ibarabara rya uvira ugana uva baraka ugana umanuka buvira ibarabara imoto uca ugenda urasuguma gushyika kuri buvira kubera amazi yabaye imoti iba yanyoye amazi bamwe mu baturage b'abakongomani ndetse n'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya rusenda na murongwe zari zisanzwe zikoresha iri barabara rya uvira baraka bahamya yuko ibiciro by'ibicuruzwa byiyongereye kubera gusenyuka kw'iri barabara twebwe turabona ko tugeramiwe bivanye n'ibidandazwa kuba byaduze cyane rwose ku by'ukuri turabayeho nabi ibidandazwa byose byaduze guhera ku muceri ibiharage ndetse n'utuboga two mu isoko amavuta byose umunyu byose n'udutore twagugwa amajana abiri ubu twagiye ku mafaranga amajana atanu igitunguru cyagugwa ijana kigeze ku mafaranga amajana abiri hasani patrick ni umuyobozi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu muri buvira asaba basaba leta kubakorera ibarabara kuko bafite impungenge zo gukoresha inzira y'amazi bitewe n'uko imizigo yabo ikunze kubura ndetse hari n'amato ajya arohama mu kiyaga cya tanganyika umuyobozi wa teritwari ya bubira alex rashidi kasangala avugana n'ijwi rya amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko iki kibazo cy'amazi ya tanganyika yinjiye mu ibarabara ari ingorabahizi kuko usibye ibarabara amazi y'iki kiyaga yasenye n'amazu y'abaturage ndetse n'amwe mu masoko ya Uvira kubera gupfa kw'iri barabara usanga bamwe mu baturage bakoresha ubwato bwihuta ubwo bakunze kwita kano rapide bava Uvira bagana Baraka aho kugira ngo banyure muri iri barabara rya gatanu iryo bakunze kwita route nationale nimero 5 ryibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'amazi y'imvura n'ay'imigezi Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara Kivu y'Epfo muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi nahaye amakuru y'aka kanya ahumurije maze rero mugire umunsi mwiza mwirinda virusi ya korona mugire ubuzima buzira umuze murakarama
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.